iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese turi kumwe ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na fideli niyo ngabo nanjye ndabaha ikaze mu biganiro byacu
ibi bigize icyo bivuga kinini cyanjye kurusha benshi hariho n'abandi ariko ndi mu ba mbere kuki nijye wamuzanye muri amerika mukuye mu kaga nayirobe ari mu kaga uwo ni pasiteri ezra mpyisi wabanye n'umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa avuga uko yakiriye icyemezo cy'urukiko gitanga uburenganzira bwo kohereza umugogo w'umwami mu rwanda
itangazamakuru mu gihugu cya turikira imenyesha ko bombe yari yatezwe mu modoka ya Turkiya hafi y'inyubakwa rimwe sentare mu gisagara cya izmir
akanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye kamaganye ubwicanyi bwakorewe abasirikare babiri bashinzwe kubungabunga amahoro muri repubulika ya santarafurika
abandi icyenda bishwe igihe bombe yari yatezwe mu modoka ya turikira mu gisagara cya jabure kiri ku nkengero z'ibahari muri siriya
reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu fideli niyongabo urakoze edi amakuru tubafitiye itangazamakuru ryo mu gihugu cya turukiya rimenyesha ko bombe yari yatezwe mu modoka ya turukiya hafi y'inyubakwa irimo sentare mu gisagara cya izmir mu burengero bw'igihugu ikomeretsa abantu icumi ku bwitororokanizo ry'amakuru rya leta anatolia abantu babiri bikekwa ko ari abagira iterabwoba bishwe mu gutana mu mitwe kwakurikiye n'igipolisi undi arashobora guhunga buramatari w'intara ya izmir elor ayiridiz avuga ko abategetsi bikeka ko abagwanyi b'abakirida ari bo bari inyuma y'icyo gitero elor ayiridiz avuga ko uguhangana kwabaye inyuma y'uko abapolisi bagerageje guhagarika imodoka kuri bariyeri y'igipolisi imbere y'inyubakwa irimo sentare amenyesha ko muri uko guhangana abagira iterabwoba baturikije bombe yari mu modoka igihe bariko bagerageza guhunga serivisi y'igikurde y'igiturike muri antunga y'ijwi ry'amerika yatangaje ko imodoka yari hafi y'iyo sentare yari kirasha amaambulanse atari make yaranyarukiye ahaturikiye iyo bombe ajana bakomeretse mu bitaro mu gihe igipolisi cyakikuje ico gice urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwiyamirije rwivuye inyuma ishwa ku munsi wa kabiri ry'abasirikare babiri bajejwe gucungira umutekano bakomoka mu gihugu cya maroc ryabereye mu gihugu cya central africa abo basirikare bishwe igihe bari baherekeje amakamyo yari atwaye ibitoro hafi y'ibirometero mirongo itandatu mu buraruko bw'igisagara cya obo igihe bategwa n'abantu batamenyekanye bahungiye mu ishyamba mu itangazo ryasohowe ku munsi wa gatatu urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwamenyesheje ko ibitero ku nteko zijejwe gucungira umutekano bishobora kuba ari ibyaha byo mu ngwano urwo rwego rwatangaje kandi ko abagize icyo gitero bazobibazwa santarafurika yarageramiwe n'akajagari kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu igihe abagwanya ubutegetsi bari bagizwe ahanini n'abayisilamu bafata igihugu kigizwe ahanini n'abakirisitu batembagaza perezida yari ahari muri icyo gihe francois bozize mu kwezi kw'icumi na kabiri k'uwo mwaka ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryarungitse inteko ibihumbi cumi na bitatu muri santarafurika mu gikorwa cyo gukingira abanyagihugu mubandanya gukurikirana amakuru yo hirya no hino twabateguriye kuri radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abantu icyenda bishwe igihe bombe yari yatezwe mu modoka yaturikira mu gisagara cya jabure kiri ku nkengero z'ibahari muri siriya niyo bombe ya mbere ituritse kuva amasezerano yo guhagarika ingwano mashasha ashizwe mu ngiro mu ndwiheze ivyo bimenyeshwa n'itangazamakuru rya leta ya siriya ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu muri siriya the syrian observatory for human rights ivuga ko igitigiri cy'abapfuye mu gisagara cya jabure kiri mu minwe ya leta ari cumi na bane agahengwe muri siriya gasa n'agacumbagira n'imbere y'igitero cuno munsi ku wa kane ivyo kubera inteko za leta zongereje ibitero hafi y'umugwa mukuru Damas urunani rw'imigwi igwanya leta eh, yamenyesheje ko izohagarika kuja mu biganiro vy'amahoro eh, vyo mu ntango bitegekanijwe kuba mu mpera z'uku kwezi ivyo biganiro bitegekanijwe kubera mu gihugu ca Kazakhstan biriko bitegurwa n'ibihugu vy'Uburusiya Iran na Turkiya ibihugu vyagize uruhara rukomeye mu kuganira amasezerano yo guhagarika ingwano hari muri iki gihe kuva Uburusiya bufashe ku nguvu intara ya Crimea mu mwaka wa 2014 abategetsi b'ico gihugu n'ishirahamwe ryo kwivuna amazi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN barashize inteko n'ibigwanisho mu birindiro vya kera ivyo ni mu gihe umwuka mubi e, wiyongeye bikomeye cyane kuva imishamirano hagati y'icahoze ari Republika y'Abasoviete n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi irangiye abitegereza ibintu bavuga ko ubwoba bw'uko hashobora kuba uguhangana mu bya gisirikare hagati y'izo mpande zibiri utera bwiyongera ukuvugana hagati y'izo mpande zibiri kwagabanutse bikomeye cyane inyuma y'uko uburusiya bwigaruriye intara ya krime abitegereza ibintu bavuga ko gusubira kongereza ibigwanisho ku mpande zose vyongereje impungenge ko impanuka ishobora kwaduka
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru yabaye impamo umugogo w'umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa uzatabarizwa imwima ya nyanza aho yimikiwe aho ni mu rwanda ibi ni nyuma y'uko umucamanza mu rukiko rwo muri virginia muri leta zunze ubumwe za amerika ategetse ko umugogo w'umwami kigeri woherezwa mu rwanda akaba ariho azatabarizwa uwo mwanzuro umucamanza yawufashe nyuma y'iminsi ibiri yumva ubuhamya bw'abagize umuryango w'umwami bafashe icyemezo cyo kwitabaza urukiko nyuma y'uko bananiwe kumvikana aho umugogo w'umwami watabarizwa hari abari bashyigikiye ko umugogo w'umwami utabarizwa mu rwanda n'abadashyigikiye icyo cyifuzo bifuzaga ko yatabarizwa mu mahanga impaka muri urwo rubanza ahanini zavutse nyuma y'uko nta kimenyetso na kimwe umwami yasize kigaragaza aho akwiye gutabarizwa umunsi wa mbere w'urubanza wahariwe ahanini kumviriza abashyigikiye ko umugogo w'umwami wazatabarizwa mu rwanda yaba avoka wari ubahagarariye n'abagize umuryango w'umwami bari kuri urwo ruhande bashimangiye ko icyifuzo cy'umwami cyari uko umunsi umwe yazataha mu rwamubyaye basobanuriye urukiko ko kuba umwami atarigeze afata ubundi bwenegihugu ari ikimenyetso simusiga ko yakundaga igihugu cye kandi byaba byiza ari naho atabarijwe christine mukabayojo kigeri abereye se wabo yasabye urukiko guha agaciro icyifuzo cya nyirasenge specioza mukabayojo cy'uko musaza we yatabarizwa mu rwanda kuko ari we wenyine usigaye mu bavukana n'umwami kuri uyu wa gatatu uruhande rw'abifuza ko kigeri yatabarizwa mu mahanga bo basabye urukiko kudaha agaciro icyo cyifuzo bagaragaza ko kuba umwami yaratanze hashize imyaka mirongo itanu n'itanu atarakandagiza ikirenge mu gihugu cye ari ikimenyetso cy'uko atari yiteguye gutaha mu rwanda nyuma yo kumviriza impande zombi umucamanza yahaye agaciro k'abagaragaje ubusabe bwa mushiki w'umwami kuko ari we ufitanye isano ya hafi cyane n'umwami kigeri yahise ategeka ko umugogo w'umwami bawurekura ukoherezwa mu rwanda christine mukabayojo wari uhagarariye nyirasenge yabwiye ijwi ry'amerika uko bakiriye icyemezo cy'umucamanza biranejereje cyane kubona nyuma y'aya mezi yose abiri n'igice tumaze hano muri amerika dutegereje icyo gisubizo kugira ngo dushobore gutahana kingi mu rwanda kandi twari dufite uburenganzira biratunejereje ko urukiko ruhisemo igisubizo kizima kitari icy'umuryango gusa ahubwo ari hisitori y'igihugu cyacu cy'u rwanda kuko kingi ntabwo ari umubyeyi wa famili ni umubyeyi w'abanyarwanda bose kubona abajaji b'abanyamerika bahisemo kumva icyo gitekerezo cyo kumutahana turabishimiye cyane ntabwo mfite byinshi navuga nawe mbabarire ku ruhande rw'abifuzaga ko umwami kigeri atabarizwa muri amerika bo ntibifuje kugira icyo batangaza twegereye boniface benzinge kugira ngo agire icyo atubwira adusaba kuvugana n'umwunganira nawe tutashoboye kuvugana pasiteri ezra mpyisi wabanye n'umwami kigeri yabwijwe rya amerika ko agiye kugerageza guhuza abavandimwe bari bamaze gucikamo ibice mzee pasiteri mpyisi yego urukiko mu mujyi wa fairfax muri leta ya virginia rumaze kwemeza ko umugogo w'umwami ugomba gutahanwa mu rwanda akaba ariho azatabarizwa kuri wowe nk'umuntu wabaye n'umwami ibi bivuze iki ibi bigize icyo bivuga kinini cyanjye kurusha benshi hariho n'abandi ariko ndi mu ba mbere kuki nijye wamuzanye muri amerika mukuye mu kaga i nayirobi ari mu kaga tugeze ino muri amerika biratugora pe tugira umuntu utarabaho kugera kuri kuri ba minisitazi bageze kuri barindwi kugera mu biro bya bushe imana irahatujyana tuve nayirobi dufite tiki turi batatu umwe afite amadolari ijana undi ijana imana ikora ibitangazo tugeze ino tumaze kubonana n'abakuru b'amerika bati turabumvise kigeri gumaha dufite byinshi tuzakubaza tutari tuzi none nagarutse ino kujyana umugogo we reka mbabwire ikintu cyambabaje mu kubaho kwanjye kuruta ibindi byose nabaye pasitoro ntazi imana iyo ari yo ngeze mu myaka y'ubusaza menya igitabo cyawe menya imana yayo iki kintu cyanshimishije mu kubaho kwanjye kuruta ibindi byose kumenya imana iyo ari yo none ikibazo cyari cyaje ngo atabarizwe mu mahanga agwe ku gasi ntimana uko wampaye kukumenya ngo tuye iki kibazo nahoraga mbibwira abo turi kumwe biyondi hari hari uzabirangiza none ubu ndanezerewe bireshya n'uburyo nanezerewe menya imana iyo ari yo kandi n'ubu ngubu niyo ibikoze pasiteri mpyisi ibyo ari byo byose kino kibazo hari ukuntu cyateje ikibazo mu miryango ubutumwa wageza ubutumwa ku bagize umuryango ndacyakora umurimo ndacyakora umurimo mfite kuzicarana n'umuryango w'abahindiro nkababwira ngo bicare bakure umuvumo mu muryango wabo nibanyangira bazaba bahemukiye imana ndacyafite akazi ibi bivuze iki ku mateka y'u rwanda ni igitutsi ni igitutsi kandi bikoze ku ma- ku bwami bwacu twabuze tutabwanze ni igitutsi kigeri wa gatanu ndahindurwa yategetse u rwanda kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda kugera ahiritswe ku butegetsi mu kwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe yatanze ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu edi rwema ijwi ry'amerika mu mujyi wa fairfax muri leta ya virginia reka tugume kuri icyo cyemezo cy'urukiko ku bijyanye n'umugogo w'umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa mugenzi wacu Etienne karekezi mu kanya amaze kuvugana n'impuguke mu by'amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika porofeseri charles kambanda uri mu mujyi wa new york aragira icyo avuga ku bijyanye n'icyo cyemezo cy'urukiko
Profesa Kambanda Charles mukurikije mushingiye ku mategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika iki cyemezo cy'urukiko mwe mugisobanura mute ku batwumva kiriya cyemezo kirumvikana kubera ko umwami ntabwo yageze aba umwenegihugu wa amerika ntabwo yageze afata ubwenegihugu igihe cyose mu mategeko yacu hano iyo udafite ubwenegihugu bwa amerika amerika ntabwo ifite uburenganzira bwo kurwanaho cyangwa bu- ntabwo igira priorite ah, mu buzima bwawe Eh, o- o- urugero tuvuge ugiye uvuye hano muri amerika ufite green card udafite citizenship ukajya mu gihugu tuvuge muri afurika ukana ukahagira ibibazo ubundi amerika ntabwo ariyo ikugoboka ahubwo ni u rwanda rugomeye kugoboka kubera ko ukomeza kuba umwenegihugu w'u rwanda noneho ah, umwami aho yagereye muri Am- muri amerika yagombaga gufata ubwenegihugu kugira ngo ah, amerika e- emurwaneho ni ukuvuga ngo m- amerika irwane ku nyungu ze kubera ko hano hari ibintu umwami yagendaga avuga ati njyewe ntabwo nshobora gutaha mu rwanda kereka bi- habaye ibintu bi- bi- bi- bisobanuka kubera ko yapfuye bitarasobanuka ubundi ntabo bagombaga kwemera ko ajya mu rwanda iyo aba umwenegihugu amerika yari kubana ku nyungu ze za zindi yavugaga ati ngewe sinshobora gusubirayo ntarajya kabone n'ubwo atabyanditse mu- muri muri will ariko ya- yagenda- ibi bintu yagendaga avuga byari kugira ireme byari kugira uburemere mu rubanza niba numva neza icyo musobanura mu bijyanye n'amategeko ikibazo hano umujuje yashingiyeho ni icyerekeranye n'uburenganzira bw'umuntu uri hano muri amerika ni- n'uburyo guverinoma yamufasha mu gihe bibaye ngombwa ni uko bimeze muri urabona ah, muri ruriya rubanza umwami ntabwo yageze yandika ah, eh, ruriya rwandiko rutwita will ni nk'umurage umurage ntabwo yageze yandika ni ukuvuga ngo bari gushingira ku magambo yagendaga avuga noneho amerika ikaporoteja intere cyangwa ibintu yashakaga ko biza biba noneho ibyo yavugaga ati ntabwo nshobora gusubira mu rwanda kereka kondisiyo abcd ziba zikemutse kuba yapfuye zitarakemuka amerika yari kuvuga ati ntabwo ashobora gusubirayo tugombiye kuporoteja interesiti ze ariko bari kubivuga gusa abaye umwenegihugu ntabwo yageze aba umwenegihugu ubundi igihe umaze muri amerika ntacyo ntabwo ari necessary ntabwo babireba iyo ufite green card ya amerika uka- ugakora ikosa hano muri amerika cyane cyane icyaha kiri violent nta kabuza uhita ukorifa- ukorifayinga gusubizwa mu gihugu cyawe cy'amavuko ikindi kintu abantu bagombye no kwibuka bi- bi- bigombye no kuba isomo ku ba- ku banyarwanda cyangwa ku bandi bantu baba muri amerika batara ba- banze gufata ubwenegihugu igihe cyose ukorifiye ufite ukorifayinga gufata ubwenegihugu ukanga kubufata uba uri kuwira igihugu uba uri kuwira amerika ko udashaka protekisiyo yabo so icyo kintu abantu bagombye kukimenya ntabwo yakoze ntabwo yasabye ubwenegihugu kubera ko atashakaga ko amerika izagera imuporoteja ah, burundu bityo rero gusubiza umugo w'umwami hariya nicyo cyemezo bagombaga gufata mu mategeko byari gutandukana iyo aba umwenegihugu akaba atarasize uriya murage wanditswe noneho abantu bakaba bebaza bati kuri bariya bantu bose barwanaga ninde wabaye mu bihe bibi wabanye n'umwami akagenda amufasha mu bihe bibi yagiye anyuramo cyangwa mu bihe- mu bihe byiza abo nibo bari ba- kujya muri kiriya kibazo ati wowe uvuga ko ati ni umuvandi wawe n'uwo muvukana cyangwa mwakuranye ntabwo ufite uburenganzira busumbye ubw'uyu muntu wamureberaga wabaga nawe mu buzima busanzwe iki kibazo ntabwo bashyigiyeho kubera ko ikibazo kiri kiri basic cyahise gikemuka kiriya cyobore cyo kuba protege na amerika mwongeye gushingira ku mategeko Profesa kambanda nubwo umwami kigeli atari afite ubwenegihugu bwa amerika birashoboka ko uruhande rwifuzaga ko umugogwe we watabarizwa hano muri amerika bashobora kujurira mu rundi rukiko bashobora kujurira ariko ah, noneho ubundi iyo ugiye kujurira mu rukiko ugombye gutanga n'impamvu wumva ko ba- barukiye nabi nabo mbona aguma bashobora gutanga ikomeye kurusha iriya aguma y'uko ntabwo yageze yifuza umwami ntabwo yageze yifuza ko aruhukira ubuzima bwe bwose muri amerika amerika yari ah, inzira gusa yamuganisha iwabo niyo mpamvu yanze atageze yemera ko aba umunyamerika ni ukuvuga ngo buri gihe yari yiteguye gusubira iwabo iyo arguma irakomeye cyane mu mategeko simbona uko baza- bashobora kuyitsinda njyewe ntanabona abagira inama yo, yo kujurira kubera ko point baf- bafi- bafite ba- bashobora kujya yo ku- yo kujurira n'imwe gusa bavuga bati ni twebwe twarebaga ubuzima- twari dushinzwe ubuzima bw'uyu mu- umusaza ni twebwe twari tubushinzwe Ah, mwebwe abantu babaga kure batamufashije ntabwo mushobora kuza gusaba umurambo uwo mugogo we iyo argument ntabwo wayi- ntabwo bayigezeho ntabwo ariyo bashingiyeho kubera ko mu bujurire u- u- ujurira ushingira ah, ku argument cyangwa ku bimenyetso byatanze mu rukiko ntabwo ushobora kuzana ibindi bishasha ntabwo uzana ntabwo uzana argument nshasha mu rukiko iyo uri kujurira ndabashimiye cyane ni Profesa Charles Kambanda impuguke mu by'amategeko tuvuganye ari mu mujyi wa New York hano muri leta zunze ubumwe z'Amerika murakoze urakoze nawe Etienne karekezi ku bw'icyo kiganiro abageze mu zabukuru batuye muri mwima ya nyanza agace umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa yimikiwemo babwijwe rya amerika ko banyuzwe n'icyemezo cy'umucamanza wo muri amerika ko umwami agomba gutabarizwa imwima abo baturage baravuga ko ari byiza ko batabariza umwami hafi y'umuryango we ni mu kiganiro bahaye umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa ese ko twabyumvise ntaze ahubwo twishimye kuko Twi- rwose urwo rubanza rwakaswe bakaswe agomba kuza ahubwo twari twarababaye kuko agiye guhambwa ishyanga ntaze bamushyingure mu kigabiro cya sekuru aho aho mukuru we ari hari ikindi kibazo se iyo atabarizwa ishyanga byari kuba bimeze bite kuri mwebwe ariko ntibyari kuba byiza none se umunyarwanda iyo yemeye gutaha iwabo twemeye gu- gutaha turatahuka twese wese kuki atatahuka akaza gushyingurwa iwabo nawe natahuke nawe ni umunyarwanda ntaze ku- ku- kwa rwabugiri si hano haruguru si we rudahigwa aryamye n'undi nawe naza aryamyeho nyagasani rwose abikunze yanaza twumvaga ko muri rumaze yuko agomba kuza abandi bati ntazaza niba bemeye ko azaza ubwo azaza ntidutegeka ntituyobora tuyibatu urwego rwo hasi ariko natwe ntitwiyari twishimiye ko yaguma hariya yagomba gutaha nyine mwiteguye kumwakira muterero umwami wahoze ari umwami w'igihugu wategetse igihe gito akigendera hari n'utanabyishimiye ko yanaza hari n'ubyishimiye ko yanaza imitima sima aha ni kwa rwabugira aha ni kwa sekuru hasi wa musima hariya ntuye naho ni mu rukari ni kwa wari rudayimu wumva mu kiganiro bamubaza Okay, mbarutse no- mu rwanda yatura atangira ati nzatura imwima mu murima wa sogokuru wa rwangambibi ni hano rero niho none hano nimuhamuzana hature ubuziraherezo none se muze wigeze uko yewe nk'umugaragu yewe sinakoze nk'umugaragu wahakoraga ya data nahabaye nk'umwana mu rugo igihe ku mba ariko kwa rudayimu sira simuzi serivisi simuzi ariko rudayimu wowe ndamuzi iki giti cy'umuvumu ni icyo kwa sekuru abami hari iwabo rwose kuvuga ko ariko igicumbi kinini Te- tumuzi muhabaye rero ntabwo byari ngombwa yuko atahambwa imwima kuko ariho yavukiye kandi akaba ariho yimikiwe akaba ari- ariho ku kibanza cya se na sekuru hari igisobanuro bitanga ku muco biragitanga wese iyo kuri- utari uruhinja ubu bakubwiye ngo n'akara kagwa ku gasi n'uwaguye imuhira babara kimwe ubu umwana yaza akavuga ati n'aka yatanze yitabye imana ariko nkaguherekeza undi akaguherekeza ntazongera kubaza kuko yabyireberaga mwiteguye rero kumwakira yaba bawe duteze amashyi uriya yaratanze yaguye busumbura rudahigwa ubwo aguye busumbura bamuzana nyine ino baramutabaza hano haruguru icyo gihe rero baravuga bati umwami ushobora kumusimbura Ba- kuko umwami kera iyo yatangaga nibwo rero bavuze bati kumusimbura nyine ni kigeri ndahindurwa wa gatanu twari duhari twese du- tw- twatabaye ubu rero biba bibaye amahoro abaho nyuma yabwo rero nibwo bashatse kuzamwica nibwo yigendeye tugiye kumva twumva ngo ba- ngo yatanze ngo yapfuye tuyoberwa ibyamwishe ntitubizi ubwo rero bishoboka ari ibishoboka yaza nanone nawe bakamutabaza aho kuri mukuru we baka- baka- bakegerana mbese nta kibazo ndamuzi ari umusore nko- nkawe wose kubeshya n'icyaha ndamuzi kigeri ndahindurwa ibwami ba data bakoragayo barabafundi umufundi maso rwose wari ukomeye cyane ni ubwo rero yakoraga hariya kuri iriya nzu ya rudahigwa nibo bayubatse ba- bashyiramo n'imitako n'amashusho n'iki byose kuba banzuye ko umwami agomba gutabarizwa hano imwima aho gutabarizwa ishyanga bivuze iki kuri mwebwe twabyakiriye neza none se nabeshya Eh, bi- bishobotse bakamuzana byaba ari amahoro meza Mm, n'iyo kandi bamuhamana urumva nta ngufu dufite zo gutera rwaserera urabibona nyine aba- abaje mu gihugu cyabo cy'iwabo cya kera kuba banzuye ko bagiye kumuzana mwabyakiriye mute nta kibazo dufite rwose natwe turabyemeye kandi biradushimishije kugira ngo tumwishyingurire mwiteguye mute suku twiteguye ko haza nyine tukamutabaza natwe tuhibereye turi abanyarwanda b'iwabo bivuze iki ku mateka ni byiza ni ugusigasira amateka nyine kubera ko n'umuryango we wose ni mu- ugomba kuba uri mu rwanda yagombye rero kumuzana we akajya mu rwanda rwamubyaye hamwe n'abavandimwe njye niko mbyumva abo ni abaturage batuye imwima ya nyanza aho umwami kigeri wa gatanu azatabarizwa abanyagihugu bo muri karitsiye ya Rango mu gisagara cya gitega batewe ubwoba n'ubusuma bumaze iminsi bukorwa mu mazu no mu mabutike ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana abanyagihugu baba muri karitsiye ya rango bavuga ko ubusuma bugiye gufata umurindi uteye ubwoba kuko wageze aho abantu bibisha inkoho mu mabutike y'akibona aho ni mu gihe ku muhinga mubuno wa gatatu abasuma babiri witwa jinkoho bivye mu butike buri muri iyo karitsiye ahitwa kuri mituwarite hafi y'ishuri ryisumbuye ryahoze ryitwa senede janete nahimana akorera muri ubwo butike yabwiye ijwi rya amerika uko vyagenze nari nicaye ngaha nyine Ari saa kumi n'imwe n'inusu haca haza abantu abahungu babiri baca bakwega uwo muryango wari wugaye baca batera binjira binjiye umwe yari afise pisitole mwene ngaha aca arayikura aca ayifatirako ngo nyarutse ubunyeneza na telefone n'amahera yose ufise jewe kubera nari umwe ndi ngaha nca ndabahaye amafaranga na telefone ndabahaye amafaranga na telefone baca bavaho biruka baca baragenda cica sigara ndagwa igihumura ngaha ndakumbagara haciye akanya nahamagaye abantu ari uko bamaze kugenda kera ko naciye ngo igihumura bari bangahe bari babiri abahungu babiri n'abantu utamenyereye nta n'umwe nigeze menya isura ryari irya mbere ndababonye birutse bacaye baciye ngaho baja ku mushasha jewe rero sindamenya amahera badutwaye turagira control kubera nari nacuruje cane ifanta amayinite ibi vyose nyene nari nadandaje twavuye tuje ku batware banyu bakumi batowe muri iyo karitsiye baratubwira icyo bagiye gukora kugira ngo ubwo busuma butuzwe david ntaho turi umwe muri ba nyumba kumi batowe muri karitsiye ya rango avuga ko igikenewe ari ikizugwa ryamaho ryokorwa n'abajejwe umutekano bafatikanije n'abajejwe intwaro ni ukuzaba paturuwe ikaba regiriye ikamaho bahagumburana kuko bose bava bava mu- mu- mu duhugu dusangiye amakaritiye mu tu- hantu rube ku makaritiye bibye muri iyo karitsiye batumbera ino bibye ngaha batumbera ku yindi dusabye paturuwe nicyo cya mbere gikuru ubu natwo two- twofashanya n'abajeje umutekano Ruben Nzitonda uwundi munyumba kumi wo muri iyo karitsiye avuga ko hakwiye ubufatanye hagati y'amakaritsiye aha n'imbibe kugira ngo bakorane mu butuzi inkozi z'ikibi abatwara amakaritsiye aha n'imbibe bushyira ingufu hamwe bagakorana kugira uwibye ngaha nta- ntahungire hariya cyangwa uvuye hariya ntahungire hariya bagakorana baka- bagafasha abajije umutekano kugira ako karere karimo amashamba muri ujya mwonga barabe yuko bogerageza bagakurikirana izo nkozi z'ikibi bakaba- tukabatutsa nkejo byaragaragaye yuko abivye bakoresheje inkoho mubona bitari ko birafata iyindi ntumbero biteye ubwoba natwe twarabyumvise nkuba murazi wiba wewe wagerageza kuzana ibikoresho bituma kumbura atera ubwoba kugira batinye na- n'abantu batinye kumukurikira aricyo gituma tubona yuko twebwe tujejwe intwaro tuza kugira ya nyabune na cyane cyane tugakorana n'abajeje umutekano kugira aho hantu tubona hateye amakenga cyane cyane ajya abantu bataba barugara guhera saa kumi na zibiri saa moya gutyo gushaka nka saa mbiri tugerageze dusabe abaje umutekano cyane cyane abadukora n'aho ngaho kirindiro cyangwa kuri senede tugira dushobore aho hantu kuhakizura umwongo ugabura amakaritsiye atatu shatanyarango na mushasha ukunze gutorwamo ibiziga canke hakarasigwa abantu mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze hiciwe abantu batatu hari mu motari yishwe ku bunani baca bagenda bamutwaye ipikipiki yariko irakoreshwa igitega fideli antoine sabimana ijwi ry'amerika mbere y'uko dutandukana reka fideli yongera twibutse ingingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze itangazamakuru muri turikiya rimenyesha ko bombe yari yatezwe mu modoka ya turikiya hafi y'inyubakwa irimwo sentare mu gisagara cya izmir mu burengero bw'igihugu ikomeretsa abantu cumi urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwiyamirije rwivuye inyuma iyicwa ku munsi wa kabiri ry'abasirikare babiri bajejwe gucungira umutekano bakomoka muri maroc eh, ryabereye mu gihugu cya Centrafrique abantu icenda bishwe igihe bombe yari yatezwe mu modoka ya turikira mu gisagara cya jabre kiri ku nkengera z'ibahari muri siriya
nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na dan brown wegeranyije bino biganiro muri studio ya gatanu mwari kumwe nanjye edi rwema na fideli niyo ngabo tubifurije mwese kugira ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.